kumvanira ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona muri kumwe na jeffrey mutagoma ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ririzeza impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya lusenda muri kongo ko ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa bari bamaranye iminsi igiye gukemurwa kuko bo bavuga ko pame ifise uburyo bwo gutanga amafaranga muri ubwo buryo bwa vodacome ariyo mpesa canke mu buryo bwa banki ariyo tembe itanga amafaranga canke ku buryo bwo gutanga imfungurwa ibiryo nyavyo uwo ni emmanuel ntirameba uhagarariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya lusenda mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu rwanda ho urwego rw'imfungwa n'abagororwa ntiruvuga rumwe n'umushumba wa diyosezi ya byumba silverien nzakamwita ku kibazo cy'imibereho ya bamwe mu bafungiye muri gereza ya gicumbi bivugwa ko bakeneye imfashanyo z'ibiribwa mu rwanda kandi urubyiruko rurasaba leta gushyira ibikoresho bihagije mu bigo byarwo mu rwego rwo guteza imbere umurimo unoze izi nkuru n'izindi tubafitiye ni mu kanya duhereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi aloyizi bigirimana ni wowe waduteguriye amakuru yo hirya no hino ku isi umwanya ni uwawe urakoze geoffrey kiyahere muyavugwa mu karere leta zunze ubumwe za amerika ishyikiriza ko yiteze kuri leta y'u rwanda gufata buntu kubahiriza amategeko no gucira urubanza rutumbereye kandi ruciye mu muco paul rusesabagina icegera cy'umunyamabanga mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire ya amerika ku mugabane wa afurika tibor peter nagi yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu mu butumwa bwa twitter yavuze ko yabonanye na ambasaderi w'u rwanda muri amerika matilda mukantabana inyuma y'amaraporo y'ihagarikwa rya paul rusesabagina ryakozwe na leta y'u rwanda urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bw'u rwanda ribe rwatangaje ku munsi wa mbere ko rwataye muri yompi paul rusesabagina ruvuga ko akurikiranwa ku byaha bitandukanye birimwo n'iby'iterabwoba urwego rusobanura ko rwamufunze mu gukorera hamwe n'ibihugu by'amahanga bitatangajwe perezida wa gine alpha konde yatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko azokwitoreza manda ya gatatu mu matora yo ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri konde imbere y'uko manda yiwe ya kabiri ari nayo ya nyuma ibwirizwa shingiro rimwemerera gutwara irangira uyu mwaka yasabye ko ibwirizwa shingiro rihinyanyugwa abatavuga rumwe nawe bavuga ko bwari uburyo bwo gusubiza manda ziwe kuri zero abarwanya manda ya gatatu yiwe batanguye imyiyerekano mu kwezi kw'icumi umwaka uheze ariko barakubaguwe abatari bake bahasiga ubuzima konde yari yaranse kuvuga ibyo gusubira kwitoza kwiwe avuga ko ari ikibazo cy'umugambwe wiwe rasamburema du peuple guineye akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri mali ejo ku munsi wa gatatu karagenye umukuru mushasha w'ibiro bya gisirikare hamwe n'abandi bategetsi ku bindi bibanza bikomeye mu gisirikare n'umutekano ni mu itegeko ryasowe ejo ku wa gatatu inyuma y'indwi zibiri zirenga bafashe ubutegetsi general umar diara yahawe kurongora ibiro bikuru bya gisirikare mu itegeko ryasinywe ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda n'umukuru w'abo basirikare colonel asimi goita asubiriye general abdulahi kuribari anegurwa kuba yaratakaje abasirikare amajana n'amajana mu myaka iheze barwana mu rugamba n'intagondwa amakuru ava mu gisirikare avuga ko igikorwa cyahawe umukuru mushasha w'ibiro bikuru bya gisirikare ari kuvugurura igisirikare cya mari no kukirekurira kurwanira igihugu leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko itazo kwifatanya n'amakungu mu mugambi wo gukorera hamwe no kugabanganya ku buringanire bungana ku isi urukingo rwa kovide cumi n'icyenda amerika ibivuga yitwaje ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ariryo rirongoye uwo mugambi ibihugu birenga ijana na mirongo irindwi biri mu biganiro byo kugira uruhara muri uyo mugambi wo gusabikanya urwo rukingo wiswe covax urunani rurongowe na oms hamwe n'ishyirahamwe gavi ryashinzwe n'ikigo cy'umugwizatunga w'umunyamerika bill gates ikigo gavi kijejwe gucandaga abana mu bihugu bikenye ku isi umuvugizi wo muri perezidansi ya amerika jude dure yavuze ko amerika izobandanya gukorana n'amakungu mu kurwanya uwo mugera ariko ko batazokorana n'ishyirahamwe oms hamwe n'ubushinwa byahunzwe na ruswa
urakoze aloyizi bigirimana kutugezaho ayo makuru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahere mu rwanda aho umushumba wa diyoseze gaturika ya byumba silveriyani nzakamwita avuga ko bamwe mu bantu bafungiye muri gereza ya gicumbi mu majyaruguru y'u rwanda bafite ikibazo cy'imirire mibi aravuga ko biterwa n'uko batemerewe kugemurirwa kubera ingamba zo gukumira ikiza cya kovide cumi n'icyenda agasaba ko icyo kibazo cyakwitabwaho urwego rushinzwe abagororwa mu rwanda rwo rurabihakana rukemeza ko nta kibazo bafite ni inkuru tubaza mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali mu rwanda uku kutavuga rumwe hagati ya diyoseze ya byumba n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ku kibazo cy'imibereho ikomereye bamwe mu bafungiwe muri gereza ya gicumbi kuragaragarira mu matangazo yanditswe n'izo nzego duhereye ku itangazo ryanditswe n'umushumba wa diyoseze ya byumba seriveriye nzakamwita hari ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa munani uyu mwaka rifite umutwe ugira uti gutabariza abagororwa batagisurwa kubera kwirinda covid cumi n'icyenda ni itangazo musenyeri nzakamwita yageneye abakuriye za paruwasi n'abakirisitu muri rusange muri iryo tangazo ijwi rya amerika ifiteho kopi musenyeri nzakamwita atangira avuga ko kubera icyorezo covid cumi n'icyenda diyoseze abereye umushumba ikomeje kugezwaho imibare y'imfungwa n'abagororwa bafite ibibazo by'imibereho mibi kubera ko babasuraga bazitiwe n'ingamba zo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo covid cumi n'icyenda agakomeza agira ati by'umwihariko gereza ya gicumbi yatugejejeho ikibazo cy'abagororwa bafite indwara zikomoka ku mirire mibi abafite indwara zidakira nka sida na diyabete n'abageze mu zabukuru kubera izo mpamvu musenyeri nzakamwita yanditse ritangaza asaba buri muntu ufite umutima utabara ngo mu bushobozi bwe ajye agira icyo agenera abo bavandimwe bababaye iri tangazo rigisohoka urwego rw'imfungwa n'abagororwa rukuriwe na generali george rwigamba rwahise rusohora irindi tangazo rifitwe umutwe ugira uti kuvuguruza itangazo ryanditswe n'umushumba wa diyoseze yabyumba ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa munani uyu mwaka muri iryo tangazo na ry'ijwi rya amerika ifiteho kopi urwego rw'imfungwa n'abagororwa ruramenyesha ko ruvuguruza ibikubiye mu itangazo ry'umushumba wa diyoseze yabyumba uru rwego rurashimangira ko ukuri ari uko leta irugenera ingengo y'imari yo gutunga abo rushinzwe kandi ko itagabanutse rugakomeza ruvuga ko abasuraga abafungwa kuva hafatwa ingamba zo kwirinda ikwirakwizwa rya covid cumi n'icyenda bashyiriweho uburyo bwo kuboherereza amafaranga yo gufasha ababo bafunzwe hakoreshejwe ikoranabuhanga rya momopeyi ibihabanye n'iri tangazo ariko biri mu ibara w'umuyobozi wa gereza ya gicumbi mu miyove bwana inosa iya burunga yandikiye umuyobozi w'itorero ry'abapanikoti mu rwanda adeperi byumba ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka umuyobozi wa gereza ya gicumbi yandikiye adeperi byumba asaba inkunga y'inyongerafunguro ku bagororwa b'abanyantege nke nkeya n'abandi bagize ikibazo cyo kubyimba amaguru kubera imirire mibi byose ngo bikomoka ku ngaruka z'icyorezo covid cumi n'icyenda kuko abagororwa n'abafungwa batagisurwa mu ibaruwa ya bwana iyaburunga akavuga ko habonetse sosoma indagara n'isukari babasha kuzahura abo banyantege nke ijwi rya amerika ikimara kubona aya matangazo abumbatiwe kutavuga rumwe ndetse n'iyibaruwa y'umuyobozi wa gereza ya gicumbi ntiyahagarariye aho ahubwo yashatse impande bireba twahereye ku mushumba wa diyoseze ya byumba sereveriyani nzakamwita maze avuga ko n'ubusanzwe bafata bafatanya n'amagereza mu bikorwa byo kwita ku bamerewe nabi yavuze ko kuva batanga itangazo bakomeje kwakira ubufasha bari bageneye abafungwa ariko ko kuva urwego rubashinzwe rwavuze ko nta kibazo gihari bazabifashisha abandi bakennye
izo kibazo turacyazikusanya ariko ntabwo turazigemurira turacyategereje ko ziyongera n'iziyongera tuzazibagemurira niba batazakira tuzazira abandi bakenya musenyeri nzakamwita ijwi rya amerika yanamubajije niba yumva bitazaba ikibazo igihe urwego rw'imfungwa n'abagororwa rwavuga ko nta kibazo kiri mu miyove kandi gihari yewe ibyo ntabwo nigeze mbitekereza abanditse nyine ko nta kibazo bafite abifashe niyo ubwo ntacyo bafite ariko ubundi kandi si twebwe gusa n'igihugu cyose abakirisitu bari basanzwe kwikora bakajya gusura abagororwa cyane cyane abadasurwa badafite aho basura ruhande rw'urwego rw'imfungwa n'abagororwa bo bakomeza gushimangira ko nta kibazo cy'imirire mibi kiboneka muri gereza ya miyove mvugana na madame peri uhera gakwaya uvugira uru rwego yavuze ko ibyo umuyobozi wa gereza yanditse yabikoze ku giti cye ntabwo yigeze amenyesha ubuyobozi bwa rcs ariko wenda ikibazo we akaba akibona nk'umuyobozi wa gereza kugeza ubu ntabwo yewe twavuganye ntabwo yambwiye ko yigeze abona ikibazo ko ari imikorere basanganywe hagati yabo mu magereza yose turahagenda kandi mu magereza yose hari uburyo bushyirwaho bari abantu bari vulnerable mu by'ukuri ntabwo twaba dufite abantu ari twe tubareberera ari ikibazo gihari se twaba tukihisha abanyarwanda ngo kubera iki iyi ni ingingo ikomeje gukurura impaka ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ku munyamakuru bwana sumani niyo nambaza umuyobozi w'ikinyamakuru rugari agasanga ari ibyo guhagurukirwa niba umuntu avuga ati aho kugira ngo muzabazwe abantu ahubwo muzabazwe impamvu natabarije abantu nubwo ari wowe ubitinyutse hose mu magereza ku igamba komiseri areke gukina n'ubuzima bw'abantu bari mu magereza kuko turabizi ko bamerewe nabi pe mu gihugu hose harabarurwa amagereza cumi n'atatu kandi mu bihe bitandukanye hakunda kumvikana ibibazo by'imibereho ku bafungiwemo abagira ibyo banenga urwego rcs baribaza impamvu rwahisemo gusubiza inyuma imfashanyo yari yagenewe abafungwa babayeho nabi na cyane ko no mu bihe bisanzwe muri gereza haboneka abadafite ababasura ehe bagira ubusabe ijwi ry'amerika i kigali
urakoze rike bagira ubusa abarundi ba mu nkambi y'impunzi ya rusenda mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamaze amezi atanu batabona imfashanyo z'ibiribwa noneho pam ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa na hcr ishinzwe impunzi ku munsi w'ejo barabasuye babizeza ko mu cyumweru gitaha bazabaha inkunga y'amafaranga yo kubigura niko emmanuel ntirampe bahagarariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda yabibwiye umunyamakuru ijwi rya amerika vedasite ngabo mu kiganiro bagiranye nyuma y'inama y'impunzi pam na hcr
impunzi rero zikaba zashyikirijwe ibibazo byabo bitandukanye ariko hanini hanini ikintu impunzi zari ziteze ryari ijambo ryo kumva icyo pam ishobora kubwira impunzi ku bijyanye n'iyi minsi amezi ashika atanu aheze impunzi zitararonka imfunguko nicyo hanini cyari kibazanye kugira ngo batorere umuti ibyo bibazo bitandukanye bababwiye ko bagiye guterera gute umuti ibyo bibazo by'inzara iri mu nkambi kuko hanini icyavuze cyari ikintu kijyanye n'ikibazo cy'inzara yari iri hajya mu ikambi bavuze yuko bagiye gukora ibishoboka byose guhera uyu munsi gushika mu ndwiza bakazoza baje gutanga amafaranga no kuvuga imfungurwa z'ukwezi ku mezi abiri aho bakazotanga imfungurwa z'ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatandatu kandi bakaba batumenyesheje yuko ayo mezi abiri bazoza gutanga mu mezi aheze twari twapokeye idolari zitandatu ariko twaba twazipokera mu makongomani mugabo bavuze yuko tuzopokera yego mu makongomani nk'uko twari dusanzwe dupokera ariko tukazoyaronswa ari ibihumbi cumi na bine n'amajana atandatu na mirongo ibiri n'atanu ku kwezi kumwe urumva rero abaye amezi abiri ni ukuvuga ni ibihumbi mirongo ibiri n'icyenda n'amajana abiri na mirongo itanu azotangwa tukazoyaronka tuyaronkejwe na ya banki yari isanzwe iza gutanga amafaranga mu ikambi ariyo tembe n'izogaruka noneho ibi bya vodacom bakaba barabirindiriye baje gutanga amafaranga abantu basa n'abafunguye akaba ariho bagaruka gutanga telefone kugira ngo turindire ibya vodacom na mpesa bavuga ko aricyo cyabitindije cyane isiguro batanze batanze isiguro y'uko bari bashatse kuva ku buryo bwo gutanga amafaranga mu minwe umuntu n'uwundi bagahana amafaranga ariko noneho bakaturungikira mu matelefone bariko baratanga uyu munsi kugira ngo umuntu ashobore kujya kurondera ubwiwe wenyine aho ashobora kubikuza amafaranga yiwe kandi mu rwego ntangere kuko rero ibyo bintu bahavuye basanga bibatebya byahuye n'ingorane n'iyindi ingorane yo muri pamu ingorane yo muri banki ingorane yo muri aserisi ibyo byose rero uwo ari we wese akaba yavuze ati tubwiriza gukora ibishoboka byose yuko impunzi zishobora kuronka amafaranga kuko bo bavuga ko bamifise uburyo bwo gutanga amafaranga muri ubwo buryo bwa vodacome ariyo mpesa canke mu buryo bwa banki ariyo tembe itanga amafaranga canke ku buryo bwo gutanga imfungurwa ibiryo nyabyo umuntu ashobora kuronka hama akaja guteka ubwiwe rero bakaba bavuze ko mu ndwiza ariho bazotuzanira ayo mafaranga biciye muri tembe mwaba mwabyishimiye gute impunzi zashimye cyane yuko gusa babona ko hatari kuharagera uyu munsi naho ubundi bo bashimye kuko n'ubundi bavuga ko bo bakeneye gufungura uburyo bwose bazana ariko baronka imfungurwa hama bashobore kwikiza inzara yarirembeje abantu urakoze
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tugaruke mu rwanda aho bamwe mu rubyiruko rwo mu karere ka rubavu bakora imashini zirimo izongera agaciro umusaruro w'ubuhinzi basaba leta gushyira ibikoresho bihagije mu bigo by'urubyiruko bajya bifashisha mu kwihutisha no kunoza ibyo bakora claude ganza munyamagana yasuye bamwe mu bakorera mu murenge wa rugerero maze adutegurira inkuru ikurikira iyi mashini y'isombe twahawe na kampani remusi iradufasha cyane iyo dutashye bwije tuhakorera turi abamama mfite imboga ntabwo uvuga ngo ndazirya ryari mfite ushyira mu mashini n'ako kanya imbo- imboga zikaba zira uyu ni uw'ingeneri dini ukorera muri koperative komero yo mu murenge wa rugerero mu karere ka rubavu bakora umwuga w'ubudozi bw'imyambaro inyuranye n'imitako ni bamwe mu bafite imashini yakozwe na kompanyi rubavu electromechanical service y'umusore w'imyaka makumyabiri n'itandatu y'amavuko witwa bayisenga fabrice nawe wo muri uyu murenge imashini bahawe ni isi ya soya ubunyobwa n'isombe bavuga ko iyi mashini bayihawe nk'inguzanyo ku buryo bagenda bayishyura buhoro buhoro kandi ko ibafasha mu buzima bwa buri munsi nyuma y'akazi gasanzwe ko kudoda no kuboha bakora ndetse ikanabinjiriza hano bidufasha twebwe twenyine dukorera hano n'abaturage begereye ahangaha bazi yuko iyi mashini ihari baraza bateretseho amazi bakazana imboga tugahita tuzibeta ako kanya bakajya guteka mubona ikora neza irakora neza nta kibazo Mm.
muyimaranye igihe kingana iki imaranye imyaka itatu haba hari nk'umusaruro ibinjiriza mwebwe ubwanyu uretse kuba ibafasha mu gusya nk'izo mboga kugira ngo zibone byoroshye kandi zimeze neza umusaruro urahari kuko ntabwo yose tuyabahereza hari n'ayo dushyira muri kese akadufasha ku- kwishyura nk'umuzamu akadufasha kugura umuriro utubazo nk'utwo ngutwo abayisenga fabrice ukora izi mashini n'izindi akanaziha abaturage nk'inguzanyo bakajya bamwishyura buhoro buhoro avuga ko yabitekereje mu rwego rwo gutanga umusanzu mu gace atuyemo no korohereza abamikoro make cyane cyane urubyiruko rugenzurwe n'abadamu izi mashini natangiye kuzikora muri bibiri na cumi na gatandatu kubera ko hari urubyiruko rwinshi nabonaga nkabona ko uko biri kose namutse nkoze iyi mashini nkayimuhereza ibintu zikora karanje z'injuru nawe yagira ikimumarira hari imashini zigera muri mirongo itanu nagiye ntereza urubyiruko hirya no hino bagenda bazikoresha ku masantere iyo kimwe mu masaha ya nimugoroba mu masaha kumi wamuje no kugira bari kujya mu zindi ngeso mbi afata akamashini ke kajya ku isoko agacuruza karanje kazihereza abakiriya iyo n'izi mashini zifite isombe zose hari abadamu gusa gafite nk'umuryango atunze hari ukuntu baza ati rwose fabrice ako dukorana gutya imashini zanyishyura boro boro ariko nanjye nkagira icyo mbona nkayimuhereza gutya ndazibakopa ndazibakopa ikora injugu yitangira angahe iri ikora injugu ubundi busanzwe igura amafaranga ibihumbi mirongo inani izi zikora isombe kuva muri bibiri na cumi na gatandatu kugeza uyu munsi yo nta- nta muntu usigaye n'ideni ni imashini zigera muri makumyabiri iyi ngiyi imigura ibihumbi magana abiri ariko si uvuga ko arizo zonyine gusa izo nizo natangiye kuri kredi abayisenga avuga ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu amaze guha urubyiruko mirongo itanu imashini zikora injugu bakaba bagenda bamwishyura buhoro buhoro abasaga mirongo itatu nibo bavuga ko bamaze kumwishyura kandi ko n'abandi abona bubahiriza amasezerano bagiranye uyu musore washinze kompanyi ikora ibijyanye n'ubukorikori avuga ko akoresha urubyiruko rugera kuri makumyabiri kandi ko yifuza gukomeza kwagura ibikorwa bye gusa hari imbogamizi avuga ko agihura nazo agasaba leta kubunganira twasaba ko rwose leta yadufasha i- kuko nkanjye ku giti cyanjye kuvuga ngo ngiye kugura wenda nk'imashini imfasha guturuna nk'ibyuma kugira ngo mbone forume y'icyuma nkeneye ni sinabigeraho ugasanga biracyagoye ariko leta idufashe nk'ibigo by'urubyiruko wenda hakabamo ateliye zujuje ibi- ibikoresho ah, izo mashini za refu zituruna ayo maforeza akomeye cyane amaposita adakarishye cyane izajya kubakamo ateliye ikomeye urebe ko inge nkanjye nimbona akazi ahangaha ntari bujye gushakira ibikoresho ahandi ahubwo ndahita ngenda nkara muri ateliye y'ikigo cy'urubyiruko nkahita nkoreramo ka kazi noneho wa mukiriya nawe akabona cya gikoresho ku buryo bumworoheye butamuhenze aho ngaho leta iba iduhaye umusanzu ukomeye cyane kandi uko biri kose nizeye ko bizagerwaho mu mashini uru rubyiruko ruvuga ko rumaze gukora kandi rwasanze zikora neza harimo izisya imboga izisya bimwe mu binyampeke izihungura ibigori izipfundikira amacupa izicuca cyangwa izisya ubwatsi bw'amatungo izikora imigati n'izindi cyakora ko bikigoranye cyane kubera bimwe mu bikoresho bataragira ubushobozi bwo kwibonera ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko hari uburyo bwinshi leta yashyizeho mu gushyigikira imishinga y'urubyiruko akoresheje ubutumwa bwanditse umuyobozi wungirije w'akarere ka rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu nzabona impadeho gracias yabwiye ijwi rya amerika ko icyo urubyiruko rusabwa ari ugukora umushinga neza bakaba bawushyikiriza akarere umurenge sako cyangwa ibigo by'imari nka bdf bisanzwe byunganira urubyiruko uru rubyiruko ruvuga ko nubwo izi mbogamizi zigihari rufite icyizere ko mu myaka itanu iri imbere ruzaba rumaze kugera kuri byinshi mu myaka itanu iri imbere nshaka ko byibuze nzanafunguye iduka ahangaha akaba uruganda noneho umukiriya akiraza dusanga ahangaha ubwo akagenda ajya ku iduka ariho agurira ibikoresho tuba twakoze ateganya nanjye kuba nagira ahantu hanjye nkorera kandi mfite n'abandi nanjye nkoresha claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ya amerika urakoze claude ganza munyamagana turaguma mu rwanda aho komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu isaba inzego zose za leta gukemura ikibazo cyo kwimura abaturage ku nyungu rusange imitungo yabo ntiyishyurwe ku gihe iyi komisiyo iragaragaza ko mu bushakashatsi yakoze bwagaragaje ko abaturage bangana na makumyabiri n'icyenda ku ijana babariwe imitungo ariko ntibishyurwe inkuru ya somutakaboyi i kigali mu rwanda ubu bushakashatsi bwakozwe n'iyi komisiyo bukorerwa mu turere cumi na dutanu tw'igihugu bugaragaza ko bwakorewe ku baturage basaga igihumbi magana atatu bagombaga kwimurwa mu byabo ku mpamvu z'inyungu rusange abakoze ubu bushakashatsi berekana ko abaturage mirongo ine na barindwi n'ibice bitatu ku ijana bagaragaje ko bimuwe bahawe indishyi idakwiriye imitungo yabo ubushakashatsi kandi bukerekana ko abantu mirongo itanu na bane n'ibice bitatu ku ijana aribo bimuwe bishyuwe ibyabo mu gihe gikwiye mu gihe abangana na cumi na batandatu n'ibice bine ku ijana bishyuwe iminsi yararenze naho makumyabiri n'icyenda n'ibice bine babariwe imitungo yabo ariko ntibishyurwa mu gihe abangana na makumyabiri ku ijana bo basabwa kuva mu mitungo yabo kandi batishyuwe komisiyo igasobanura ko ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo abaturage batishyuriwe igihe bibagiraho ingaruka uyu ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu madamu marie claire mukasine komisiyo rero isanga kutubahiriza uburenganzira bwo guhabwa indishyi ikwiye mu gihe gikwiye bigira ingaruka ku mibereho myiza y'abaturage kuko baba barakuwe mu mitungo yabo cyangwa bayirimo ariko batemerewe kugira ibikorwa by'igihe kirekire bakora bigatuma hari ababura ubushobozi bwo kwishyura ibyangombwa birimo nk'uburezi ubuvuzi ifunguro n'ibindi ni kenshi ku maradiyo humvikana abaturage batakambira leta bagaragaza ko basabwa kwimuka mu mitungo yabo kandi batarishyurwa ingurane ikwiye nkanjye ni urugero mfite abana batatu nkagira n'abavandimwe banjye buri wese yari afite umwanya we yari arimo mu rugo kuko ndafite aho ngomba kuwushyira njyewe icyo nifuza kwimuka simbyanze ariko bakanshyira mu byo nge nkeneye bakampa amafaranga itegeko rihari nta muntu ugomba kwimuka adahawe ingurane kandi agahabwa n'igihe cyo kwitegura ikibazo baradusenyera ahantu nawe mu busanza bavuga ntibanahakorereka mbega ni ukuturenganya ni ikintu kigaragara ko baturenganyije mbega twabuze iyo tugana marie claire mukasi ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu atangaza ko abantu bashinzwe kwishyura abaturage bakwiye kwisubiraho komisiyo rero isanga abimura abaturage kubw'inyungu rusange bagomba rwose kubahiriza amategeko abigenga no kwishyura ibirarane by'indishyi ikwiye babereyemo abaturage bimuwe ariko ntibahabwe indishyi ntabwo inzego zishinzwe kwishyura abaturage zikwiye gukora ibinyuranye n'itegeko biri mu itegeko nshinga itegeko nshinga niryo rihasa ayandi mategeko twebwe nk'abashinzwe kwibutsa no gukurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nibyo tuvuga ko bidakwiye ibyasohowe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri ubu bushakashatsi ndetse n'ibyo isobanura kuri iki kibazo cyo kwimura abaturage badahawe ingurane ikwiye byaba ingirakamaro bije kurangiza iki kibazo gusa rero abaturage bagaragaza ibi bibazo basobanura ko baba baregereye inzego z'ubuyobozi zinyuranye ariko bikarangira badahawe igisubizo ikibazo gisigaye ni ukumenya aho iyi komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu izakura imbaraga zo kurangiza ibibazo byananiye izindi nzego umuyobozi wa komisiyo marie claire mukasine ati twishingikirije imbaraga dukura mu itegeko nshinga ariko umwihariko w'iyi komisiyo ni uko ifite ubwigenge ifite ubwigenge buteganywa n'itegeko nshinga ndetse kugira ngo ubwo bwigenge babwire ko bwubahirizwa hari n'inzego mpuzamahanga zigenzura uko ubwigenge bwa za komisiyo z'ibihugu z'uburenganzira bwa muntu zihagaze muri ubwo bwigenge haramutse hagize n'uwashaka kugira wenda kutubahiriza ibyo twamweretse komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu itanga raporo yayo mategeko icyizere abaturage bakwiye kukigira kubera yuko hari urwego nyine rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa buri munyarwanda igihe bwahutajwe itegeko rigena uburyo bwo kwimura abaturage ku nyungu rusange ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu riteganya ko nta muntu wemerewe kubuza ko hari igikorwa cy'inyungu rusange kinyuzwa mu butaka bwe ariko ko icyo gikorwa gishyirwaho ari uko nyiri ubutaka abanje kwishyurwa indishyi ikwiye atakwishyurwa mu minsi ijana na makumyabiri akabarirwa inyungu z'ubukererwe zingana n'atanu ku ijana asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri iki gitondo n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwari muyakurikiye hamwe n'abagenzi banjye bandi bamfashije kuyategura yarahagarariwe na edi rwema yegeranijwe na fatu alimas karara jye ndi jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
You've been listening to news and information in Burundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifite abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo